iyi ni radiyo nk'ijwi y'amerika iradiyo ijwi ry'amerika isamiranira i washington dc mu kirundi mu kinyarwanda mu burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shotweve ku metero cumi n'icyenda no ku metero mirongo ibiri na zibiri mu rwanda mutwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu abari muri uganda mu karere ka kisoro namwe mutwumvira kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice icyenda iradiyo ijwi riyobora ikaze makuru yo kuri uno mugoroba mugiye gushikirizwa na jewe frederic nkundikije leta y'u rwanda yatangaje ko iteguriye kwakira abanyarwanda umunani baherutse kwirukanwa na niger bagizwe abere abandi barangije ibihano ni ukuvuga ngo bafite uburenganzira bwo kwitegembya byakabaye byiza bavuze bati tuje mu rwanda ariko u rwanda ntabwo rubahatira buri wese afite uburenganzira bwo kujya aho ashaka
uyu ni alain mukurarinda icegera cy'umuvugizi wa leta y'u rwanda mu makuru avugwa hirya no hino ku isi perezida wa amerika joe biden na perezida w'uburusiya vladimir putin baraganira kuri telefone ku kibazo cya ukraine naho muri mali abasirikare ba leta bashika kuri bane bagandaguwe n'abakekwa kuba aragwanyi aya makuru yose arimwo n'ay'umutekano muri somaliya turagaruka ko mu buryo burambuye mu kanya kari imbere amakuru avugwa hirya no hino ku isi intagondwa za al-shabab muri somaliya zishe abantu batari munsi y'indwi biciwe hafi umurwa mukuru mugadisho ni inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu eugene mukanguzi abarwanyi ba al-shabab bagabye igitero mu mujyi wo mu majyaruguru y'umurwa mukuru mogadishu uyu munsi ku wa kane bica abantu byibura barindwi ubwo barwanaga n'ingabo zishinzwe umutekano za guverinoma byavuzwe n'umuntu uhatuye hamwe n'umupolisi icyo gitero kibaye mu gihe hari impaka za politiki hagati ya perezida wa somaliya na minisitiri w'intebe ibihugu by'inshuti ku rwego mpuzamahanga bifite impungenge ko uku kutumvikana bishobora kurangaza guverinoma imbere y'ibitero ihanganye n'inyeshyamba polisi n'abatuye ibalad mu birometero mirongo itatu uvuye mu murwa mukuru mogadishu bavuze ko abarwanyi b'uwo mutwe ufitanye isano n'uwa al shabab bagabye igitero baruta ubwinshi abasirikare ba guverinoma bari barinze urutindo rwinjira mu murwa mukuru uyu munsi mu gitondo cya kare hassan nur ufite iduka ibalad umujyi uhuza intara za somaliya mido shabel n'iya lowa shabel yabwiye ibiro ntaramakuru byo mu bwongereza reuters kuri telefone ati twari munsi y'igiti dusenga ubwo twumvaga urusaku rw'imbunda zahererekanyaga amasasu ku rutindo al shabab ibiryo byose yafashe uwo mujyi yarushaga umubare abasirikare bari ku rutindo yakomeje agira ati abapolisi bari bake mu mujyi urebye ni nk'aho nta polisi yari ihari
urakoze timu ishimwe nk'uko mubyumvise iyo nkuru ya twayisomewe na timu ishimwe mu buraruko bwa mari abasirikare ba leta bagandaguwe bagandaguwe n'abakekwa kuba abagwanyi ni inkuru dushikirizwa n'ubundi na timu ishimwe itangazo ry'igisirikare ryo kuri uyu wa kane ryavuze ko abasoda bane bishwe kandi ko abandi babarirwa muri cumi n'abandi bakomerekeye bikomeye mu gitero cy'abakekwaho kuba abarwanyi cyabavumbukiyeho ubwo bari ku irondo mu burengerazuba bwa mari icyo gitero cyabaye mu ijoro ry'ejo ku wa gatatu hafi y'umujyi wa nara ni mu birometero bigera kuri mirongo itatu ku mupaka w'amajyepfo n'igihugu cya Mauritania. Iryo tangazo ryongeyeho ko itsinda riri nara ryari ryibasiwe n'igitero cyakoreshejwemo ibisasu biturika n'ibitwaro bikomeye kandi ko uwo mubare w'abapfuye ari uw'agateganyo nta muntu wari wavuga ko ari we wagabye icyo gitero ibihugu bya mali nigeri na burkina faso bihanganye n'inyeshyamba za kisilamu zigabije akarere ka sahel muri afurika aho zishe abantu ibihumbi kandi zigatesha ingo ababarirwa muri za miliyoni nubwo ingabo mpuzamahanga zimaze imyaka icyenda zoherejwe gutsinda izo nyeshyamba
urakoze tima uyu munsi perezida wa leta zunze ubumwe za amerika hamwe na perezida w'uburusiya baravugana kuri telefone ku kibazo cya ukraine ni inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu thomas kamirindi nk'uko umuvugizi wa perezidansi y'uburusiya Dmitry Peskov yabitangaje ikiganiro giteganijwe muri uyu mugoroba perezida w'uburusiya Vladimir Putin niwe wagisabye ni ubwa kabiri abakuru b'ibihugu byombi bagiye kuvugana kuri telefone muri uku kwezi ubushize byari ku itariki ya karindwi y'uku kwezi nyine izi nshuro zombi kandi ni ku kibazo cya Ukraine inzego z'iperereza za amerika zemeza ko uburusiya bumaze kugeza abasirikari ibihumbi ijana ku mipaka yabwo na Ukraine ziteganya kandi ko uburusiya burimo butegura kugenda bubongera ku buryo bazagera ku bihumbi ijana na mirongo irindwi na bitanu n'ibikoresho bikomeye by'intambara leta zunze ubumwe za amerika ivuga ko uburusiya bushobora kuba bushaka gutera no kwigarurira ukraine isobanura ko igomba gukoresha diplomasi kugira ngo ikibazo gikemuke hakiri kare ariko ko binaniranye yiteguye gufata izindi ngamba zirimo gushyira ibihano bikarishye cyane ku burusiya no guha ukraine inkunga iremereye ya gisirikare leta zunze ubumwe za amerika yizeye ko n'inshuti zayo magara zizaba ziyiri inyuma muri urwo rwego minisitiri w'ububanyi n'amahanga wayo anthony blinken yavuganye kuri telefone na bagenzi be b'ubwongereza ubufaransa n'ubudage bumvikana uko bagomba guhuza ibikorwa ku ruhande rw'uburusiya bwo bufite impungenge nyinshi cyane ko ukraine yakwinjira muri otan umuryango w'ubutabarane w'ibihugu bituriye amajyaruguru y'inyanja atlantika busaba uyu muryango kurahira ko utazabyemera bwifuza kandi ko otan igabanya abasirikare bayo bari mu burayi bwo hagati n'ubw'uburasirazuba ntacyo otan irabivugaho ku mugaragaro
ayo makuru yose yavugwa hirya no hino ku isi muhejeje kumva hamwe n'ayandi mushobora kuyasanga kuri wezi itatu akaburungu radiyo yacu akaburungu komu aderese za yutube yacu instagram na facebook ni voa radiyo yacu mu kanya amakuru yo mu karere ka afurika ibiyaga binini inyuma y'amakuru yatangajwe avuga ko leta ya nigeria yafashe icyemezo cyo kwirukana abanyarwanda umunani bari barungitswe muri icyo gihugu n'ishyirahamwe mpuzamakungu kurangirizayo ibihano bari baciriwe na sentare mpuzamakungu iri arusha mu gihugu cya tanzania leta y'u rwanda ivuga ko yiteguye kubakira mu gihe bovyifuza mu gihe borabuka bavyifuje bishikirizwa n'icegera c'umuvugizi wa leta y'u rwanda alain mukurarinda tugomba gutandukanya bariya bantu umunani barimo bamwe bagizwe abere ndetse n'abaharangije ibihano tukanatandukanya n'inzego icyo zakoze aho ngaho niho ntanatinda cyane cyangwa nasobanura avuga ni kubona urwego nka mekanisme ni ukuvuga ruriya rwasigariyeho urukiko rwa rusha rumaze kurangiza akazi urukiko rwa rusha n'urwo rwego barakoranye n'u rwanda kugeza kuva igihe izo nzego zose zabereyeho ariko hajya gufatwa icyemezo nka kiriya kireba abanyarwanda bene igihugu bakagifata batamenyesheje u rwanda ntabwo mvuga ngo u rwanda rwagomba kujyamo kugira ngo rufate icyemezo runaka ariko nibura kumenya ayo makuru areba abenegihugu aho ngaho rero nimvuga nti byaratunguranye iyo mikorere ntabwo ihwitse yo kuba abantu barakoranye imyaka icumi makumyabiri hafi mirongo itatu ariko hajya gufatwa icyemezo nk'icyo ngicyo ntibabimenye naho tugarutse ku banyarwanda bo ubwabo bagizwe abere abandi barangije ibihano ni ukuvuga ngo bafite uburenganzira bwo kwitegembya byakabaye byiza babashije bavuze bati tuje mu rwanda ariko u rwanda ntabwo rubibahatira buri wese afite uburenganzira bwo kujya aho ashaka nta nubwo banashobora gutinya ngo barongera baburanishwe ku byaha bagizweho abere cyangwa se barangije ibihano kuko amahame tugenderaho mu butabera ku isi nta muntu uburana icyaha inshuro ebyiri uvuze yuko ari abanyarwanda ko bafite uburenganzira bwo kuza mu rwanda cyangwa se kujya aho ahandi bashaka u rwanda hari gahunda mwaba mufite yo kugira ngo mubasabe leta ya nigeri nk'abanyarwanda baze mu rwanda nta gahunda yagombye kuhaba yo kubasaba turabasaba basaba se urwego rw'amategeko waba ubasaba ko umunyarwanda nk'uko nabivuze iyo nta cyaha akurikiranyweho cyangwa se yagikurikiranyweho akaburanishwa akagirwa umwere cyangwa se akaba yararangije igihano aba afite uburenganzira bwo kwidegembya ku isi yose ariko turavuga tuti muri ibyo biganiro byabaye hagati ya nigeri n'iriya mekanisme cyangwa se urwego rwasimbuye urukiko rwa rusha u rwanda wenda iyo baza kurubwira tuti hari abanyarwanda bashobora kwitegembya rwaba kuvuga tuti amarembo arakinguye niba bashaka kuza bazi nibo banyuma bafata icyemezo ariko wenda hari ibyaha bari bakurikiranyweho koko icyo gihe biciye mu nzego zibifitiye ububasha basabwa ariko uyu munsi rwose ntabwo umuntu widegembya wamusaba ashatse kuza mu rwanda yaza ashatse kujya ahandi yahajya none nk'uko ubizi uko amategeko mpuzamahanga akoreshwa igihe igihugu gifashe icyemezo cyo kukwirukana kigusubiza mu gihugu ukomokamo baramutse bageze mu rwanda mwiteguye kubakira muzabakira muti baramutse boherejwe mu rwanda bazakirwa nk'uko abandi banyarwanda bose bakirwa azagera mu rwanda niba nta byangombwa afite azabisaba kuko bishobora kuba ko igihe cyose amaze muri izo manza z'abarusha yagizwe umwere cyangwa se arangije igihano wenda yari afite ibyangombwa bya kera nta byangombwa agira ngira ngo nicyo kintu cya mbere yakora ni indangamuntu ni pasiporo ubundi akajya mu buzima busanzwe nta tandukaniro riri hagati y'uriya munyarwanda uyu munsi wagizwe umwere cyangwa arangije igihano n'undi munyarwanda waba umaze imyaka icumi makumyabiri mirongo itatu hanze akavuga ati ndatashye kandi ku rundi ruhande niba nk'uko nabivuze bafite uburenganzira bwo guhitamo mu cyemezo cyafashwe na leta ya nigeri harimo ko bagifashe bashingiye ku mpamvu za diporomasi diporomasi bugororangingo bukorwa hagati y'ibihugu bibiri igihugu mukeka cyaba cyaravangiye u rwanda kikavangira abanyarwanda ku buryo birukanwa mu gihugu bari barimo ni ikihe ntabwo ngewe navuga ngo hari igihugu cyabavangiye kuko simbona igihugu cyagira inyungu zo kuvangira umuntu runaka simbona u rwanda rwagira inyungu kuvangira abanyarwanda abene igihugu barwo gusa icyo navuga ni uko u rwanda rwagaragaje gutungurwa kubona institution nk'iriya urukiko iriya mekanisme yasimbuye urukiko ikorana n'igihugu cya nigeri ku bintu bireba abanyarwanda nta kundi u rwanda rutagira icyo rubivugaho ndetse izo sititisiyo n'icyo gihugu ari ibihugu bifite aho bihurira bishobora kuvuganira insititisiyo zo nako urwo rukiko rwasimbuye rwarusha rusanzwe runakorana n'u rwanda kuba rero u rwanda rwaravuze ruti ibyo bintu byabaye biradutunguye tubona atari uko byari bikwiye gukorwa ntabwo numva ko ibyo ngibyo ari kuba ari ukuvangira abantu gusa bamenye ngo baramutse baje mu rwanda baraburanye biriya byaha baragizwe abere cyangwa se bararangije ibihano amarembo arafunguye Alain Mukurarinda umuvugizi wa leta y'u rwanda ndagushimiye cyane ku bw'aka kanya uhaye ijwi ry'amerika
murakoze cyane turagushimiye nawe venuste muri kaminuza nkuru yo mu rwanda harasohotse igitabo cerekana ko ururimi rw'ikinyarwanda rwiganje ku kirundi mu mpunzi z'abarundi zahungiye mu rwanda umwanditsi wacu avuga ko bimwe mu bitera ico kibazo ari ubuzi hamwe n'ukuntu abo barundi bahungiye mu rwanda babayeho inkuru ya mugenzi wacu pierre cravere niyo nkuru umutwe w'ico gitabo ni inkomezi ikinyarwanda gifise mu kumira ikirundi patience david mbonabuca yiga mu gice ca kabiri ca kaminuza mu ndimi muri kaminuza nkuru y'u rwanda yanditse ico gitabo yasiguriye ijwi ry'amerika ico bisigura bisigura yuko umuntu avuga ikirundi iyo ageze mu banyarwanda ikirundi kirazima burundu agatangura ku usanga ariko aravuga ikinyarwanda abanyeshuri biga mu mashuri amwe n'abanyarwanda abarimu ni bamwe rero iyo bari kubarigisha mwarimu akigisha ikinyarwanda umurundi acika kwa kundi baba basohotse hanze bavuga n'abanyarwanda kuko abarundi baba bari bake ugasanga rero kubera ari ururimi bavuga rudasaba umuntu asobanura basanga rwisanzemo rero mu bucuruzi naho abadandanzana benshi n'abanyarwanda kandi umurundi abaye mu rwanda bisaba ko aza gusoma birasaba ko agenda avuga rwa rurimi bumvikanaho ni ukugira baronke serivisi si serivisi gusa n'abarimu ushobora kuba ufise amashuri wize wahashika ukabona hariho umwanya ushobora gukoramo bakakubwira ati uzi ikinyarwanda cyangwa ugasanga ni serivisi isabwa ikinyarwanda icyo uwo mwanya uza wumva urukunze ukumva ubigize kandi rero nta kibazo usanga byoroshye ntiri gutwara umwanya muniniya abo barundi batakivuga ururimi rwabo neza n'abamaze imyaka irenga itandatu barahunze igihugu cabo uwo mwanditsi aremera ko bigoye ko baguma bavuga ururimi rwabo neza kubera aho baba n'ubuzima babayemwo ikibazo cyagiye kuza rero ni uko benshi babwiyemo uko nyine ku bw'izumvo zitandukanye ariko cya kirundi kica kiragenda burundu nticyagaruka wafata akanya ngo muganire iminota itatu itanu ikinyarwanda cyo kiba cyishe mu kirundi twavuga ko abo barundi nabo bari mu rwanda basigaye bavuga ururimi ruhe ahubwo ruranayoberanye kumenya urwo ari rwo kuko ubashyize mu banyarwanda baravuga ati aha uraze kuvuga ikinyarwanda ariko ndumva yuko uri umurundi aya mubaza ngo umenye gute ngo ndumva agisa yawe kandi navuga ikirundi neza rwabaye urundi rurimi ruri hagati na hagati nabaza kugwitwa gute namba ari pijini namba ari creole namba ari urundi rurimi canke niba vyoshoboka ko tugwitwa ikinyarwanda capfuvye canke ikirundi capfuvye avuga ruryo rurimi agomba gusa nabo ariko yamara kuruvuga agasanga ntasa nabo neza neza ariyumvamo kiripabilite muri we akumva yuko yamaze kugira esheke aca yumva wenyine ntibamunena ariko we niwe yinenako ariko ku banyarwanda nimushake mumarane imyaka n'imyaka ntibanyereza ngo ba- ngo- ngo bage mu kirundi kubera izo mpungenge zo guta imico n'akaranga bifatiye ku rurimi kavukire bitumwe no kugwibagira hari imigwi ndangakaranga yavutse kugira ngo ikangurire abarundi kutibagira ururimi rwa ba sekuruza arsene bitabuzi ni umwe muri bo atwara umugwi ndangakaranga witwa amararo kuri mikoro y'ijwi ry'amerika rero ugasanga umuntu bamwizeye canke yasohoye umwana wiwe canke areka kwera umuhungu wiwe ntashoboye kuvuga ijambo ry'ikirundi haba iryo gusaba umugeni canke iryo kugaba ngo amenye ibice bigize ijambo ry'ikirundi sinzi ko mpeba ngo ni mu mayira abiri urabura ico uja gufata niyo ntambara yacu ya misi yose naco caduhagurukije kugira ngo tugerageze kugarukana ka kanovera ah, k'ikirundi kanatsinda niko karanga muntu kacu kandi bavuga ngo utaye akaranga abatayibanga tugerageza ubwa mbere tubicishije mu migwi ndangakaranga za ntambo za mbyino za ngoma bya bicurangisho kavukire muri magiranire y'imico twebwe naho twigisha iby'imico n'akaranga ntitwigisha kwizingitirira kuri wa muco wacu kuko urumva bategerezwa gukoresha ururimi rw'aho uh, bagiye abo basanzeho ni ya magiranire y'imico nakubwira mugabo twebwe ico tubahamagarira niki nuko badaheza ngo bace bibagira rwa rurimi rwabo ya mico yabo uyu mubyeyi nawe afise umwana yiga mu mashuri mato mato abona ko ari ikibazo kitoroshe kwigisha abana bakiri bato imico n'akaranga k'iwabo ifatiye ku rurimi yamara yatubwiye ko bagerageza n'aho ababazwa n'uko umwana wiwe atazi neza indirimbo ihayagiza igihugu ciwe ikirundi arakivugaho gake cyane banyine nacuba tutugikoresha mu rugo ariko ibintu byinshi avuga n'ikinyarwanda Bo, birambangamira ku ishuri azanye nk'imikoro y'ikinyarwanda birangora kumukoresha kubera usanga nyine bitasa n'ikirundi birambabaza nyine kubona ari umwana w'umurundi ataba atazi ikirimi cy'iwabo uburundi bwacu tuba tuyimwigisha ariko mugabo yiza cyane ni kuririmba rwanda nziza ko ariyo akunda kumva cyane ku ishuri muhira arumva ikirundi nyine ariko kubera abakozi nabo tuba tubana bose bavuga ikinyarwanda usanga ikiza cyane kuri we ari ikinyarwanda namwe mvuga ikinyarwanda sheshi Eh, kubera kubana n'abanyarwanda dusumira ku banyarwanda tubana nabo tugendana nabo nicyo gituma usanga kenshi natwe icyo dukoresha kugira ngo dushobore kumvikana yego urabizi ko ari umurundi kazi kumwigisha n'imbyino z'ikirundi eh, no gutamba ikirundi byose aho niho bitabuze afatira mu guhamagarira abavyeyi kudacika intege kuri urwo rugamba nibisanzwe cyane na twebwe mu bo tubana babaye mu Burundi baratubwira bati twebwe turi mu Burundi twarashobora kuja ku ishuri tukavuga ikirundi ati mugabo dushyitse muhira twaramenya yuko dutegerezwa kuvuga ikinyarwanda na twebwe nico uno munsi duhamagarira abo onye ntitubabwiye ngo nibaja mu byo baja kwisumamwo ngo tubabwira ngo bategerezwa kuma bavuga ikirundi oyaye nibakoresha urwo rurimi mugabo bidatuma duca duca canke duta kakaranga kacu kwa ururimi rwacu reka ndaguha akabero koroshe mbega umwana ko no mu kirundi yiga iwacu hari hakabwa kitwa mugina akiga petera akiri muto izo ndirimbo zibiri akazimenya zose bibuze iki ngo umwana aje ku ishuri yige rwanda nziza hama niyashika muhira yige burundi bwacu ivyo bintu ntacyo bitwaye ariko azogenda haru, yigira haruguru azogerageza kumenya mbega burundi bwacu ni hanyuma wa muvyeyi tubasigure neza ivyo ari vyo niho hazogaruka rero wa muco n'akaranga kacu no kunda igihugu kuziko nihagaruke bakiri imigana abana bababwire kirazira bababwire ikirundi ca kera umwanditsi patience david mbonabuca muri ico gitabo ciwe yarashizemo ko hari abarundi bahungutse bakakigwa nabi kubera ko basigaye bavuga ikinyarwanda ubwo rurimi rero nabwo bararutahana Nk'ubu yuko hari abantu bigize kuzira ko bariko baravuga ikinyarwanda ibyo arivyo byose ntihagire umuntu yozira ururimi kuko hariho influence yabaye kandi ntihagire n'umwana bikubitirwa ngo akubitwe inkoni ngo yavuge ko ni ibintu bigoye kureka bishikira abakuze bigashikira n'abana ku barundi barenga ibihumbi mirongo ine n'indwi bagisigaye mu buhungiro mu gihugu c'u rwanda nk'uko ibitegiro bitangwa n'ishami mpuzamakungu hcr bivyerekana ico gitabo kivuga ko hafi nka bose bavangavanga indimi pierre clave niyo nkuru kigali ku bw'ijwi ry'amerika
urakoze Pierre Claver niyo nkuru mu masaha ari munsi ya mirongo itatu n'abiri tuzoba turangije umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe mu rukurikirane rw'inkuru zaranze uno mwaka mu bisata bitandukanye radiyo ijwi ry'amerika ibategurira mu uyu munsi mugenzi wacu asunika kabonyi aratubwira amakuru makuru makuru yaranze igisata c'amagara y'abantu mu rwanda hagiye gushira hafi imyaka ibiri icyorezo cya covid cumi n'icyenda cyinjiye mu rwanda hari tariki ya cumi na kane z'ukwezi kwa gatatu umwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri ubwo minisiteri y'ubuzima yatangazaga ko umuntu wa mbere wanduye virusi ya korona yagaragaye mu rwanda ni itangazo ryakangaranyije abatari bake gahunda nyinshi zahise zihinduka imibereho abantu bari bamenyereye isa nk'isubiwemo muri iki gihe tudashobora guteranira hamwe n'abakirisitu mu misa basaseredoti mukomeze gutura igitambo cy'ukarisitiya mu rugo kuri paruwasi aho muri ku buryo n'iyo ari wenyine avuga ati nyagasani yezu nabane namwe nimugire amahoro uyu ni karidinari antoine kambanda umushumba wa arikidiyoseze gaturika ya kigali wasabaga abapadiri guhindura uburyo bafasha abakirisitu gusenga nyuma y'aho insengero zari zimaze gufungwa mu gihugu ingamba zo kwirinda iki cyorezo zakomeje kugenda zisukiranya buri munsi ari nako zigenda zigorana mu kuzishyira mu bikorwa nyuma y'icyumweru kimwe gusa covid cumi n'icyenda igeze mu rwanda guverinoma yashyizeho gahunda ya guma mu rugo mu gihugu hose guma mu rugo yakurikiwe no guhagarika ingendo kereka izangombwa gusa nko kujya kwivuza guhaha cyangwa kujya kuri banki imipaka yose yahise ifungwa abakozi ba leta n'abikorera basabwa gukorera mu ngo ingendo hagati y'imijyi n'uturere tw'igihugu zirahagarikwa ni igihe abatari bake cyane cyane abasanzwe babona amafunguro ari uko bakoze batazibagirwa iyo utabashije nyine gukora nyine nta nubwo ubona n'ikigutunga nk'ubu ngubu urabona ko nubwo twari tukiri muri kovide ariko twabashaga gutambuka tukagenda ariko ubu ngubu kugenda urabona ko bihagaze ugatekereza uti iyi ndwara rero niba itampitanye nshobora kuzahitanwa n'inzara kuva icyo gihe inama y'abaminisitiri yagiye iterana buri minsi cumi n'itanu igamije kureba ubukana bw'icyo cyorezo ngo hagire ibyoroshywa cyangwa ibyongerwa kuri izo ngamba gusa ibyagendaga bikorwa byose haba koroshya cyangwa se kongera gukazwa byarushagaho gukomerera abaturage nimba ufite nk'icyo gihumbi ukaza uzi kuri bugicaguremo ukagura nk'ubuto urahagera ugasanga ubuto bwarapanze ugasanga ikintu cyose cyarapanze ugasanga cya gihumbi nta kintu kikumariye aba ni bamwe mu bacururiza mu mujyi wa kigali n'abawuhahiramo wumvikanisha ko ntawe ukibasha kwigondera ibiciro izi ngamba zagiye zikorwa zigendanye no kwiyongera kw'iki cyorezo zagiye zituma bamwe batakaza imirimo yabo ubushakashatsi bwakozwe n'ikigo cy'igihugu gishinzwe ibarurishamibare kuva mu kwezi kwa kabiri kugeza mu kwezi kwa gatanu ku mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri bwagaragaje ko umurimo mu rwanda ari umwe mu nzego zibasiwe n'icyorezo cya kovide cumi n'icyenda kurusha izindi urugero ubushakashatsi butanga ni uko igipimo cy'ubushomeri cyavuye kuri cumi na gatatu n'igice kimwe ku ijana kigera kuri makumyabiri na kabiri n'igice kimwe mu mezi abiri gusa muri iki gihe imibare yasohowe n'iki kigo igaragaza ko ikigero cy'ubushomeri mu kwezi kwa munani uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na rimwe cyari ku kigero cya cumi n'icyenda n'ibice bine ku ijana kivuye kuri makumyabiri na gatatu n'ibice bitanu ku ijana mu kwezi kwa gatanu ingaruka za kovide ntizagarukiye ku bukungu gusa n'imibanire y'abantu yarazahaye ni ikibazo gikomeye ko twari dufite abageni bagera kuri bane ariko icyo turi bukore ni uko kiba gisigaye hano ni ukuza guhana amasezerano no kubasabira umugisha twasabye rero ko umukwe n'umugeni baza n'abandi babiri babaherekeje hanyuma tukabaha amasezerano bagataha bagakomeza gahunda zabo uyu ni pasiteri rugambwa emmanuel mushumba w'itorero ry'abadivantisite w'umunsi wa karindwi remera i kigali asobanura impinduka mu gusezeranya abageni covid cumi n'icyenda kandi yakoze no ku marangamutima ya muntu aho gutabara uwagize ibyago byagombaga kugendana n'imibare yagenwe ni ibintu bitoroheye benshi kuko mu busanzwe gutabara uwapfushije biri mu muco nyarwanda iyo umuntu yapfushaga aratabarwa urupfu ni ibintu biba bidasanzwe kubyubahiriza mu gihe nk'iki nabyo biragoye wakwibaza uti se mu muco w'abanyarwanda ntamutabaye nanjye byamubayeho nanjye ejo bizambaho ni ngombwa kandi ni ukugurizanya kuko ari umuco wacu w'abanyarwanda wo gutabarana wo gufashanya mu gihe nk'iki ibi bijyana n'umubare w'abatakarije ubuzima muri iki cyorezo kugeza kuwa gatatu tariki ya makumyabiri n'icyenda z'ukwezi kwa cumi na kabiri minisiteri y'ubuzima itangaza ko abantu bagera ku igihumbi magana atatu mirongo ine n'icyenda bamaze guhitanwa n'iki cyorezo cya kovide cumi n'icyenda ibintu bitoroheye ababuze ababo nari mfite mama wacu ejo bundi kovide imyambura ubuzima kumva rero yuko na wa wundi wumvaga yasigaye mu cyimbo cy'umubyeyi wawe wa wundi wumvaga wagana ukamuririra ukamwumva ugomba kumutetaho nawe ukabona uramutakaje mu buryo bw'amarabira mu by'ukuri wumva nyine habayeho gusubira inyuma icyari bishya turakibaza ngo ese koko nawe turamubuze ese koko ubu ngubu nawe nawe nawe nawe twari twifitiye nawe bigende gutya na gutya umva utarimo kubasha kubyumvisha intekerezo biracyabishye nubwo covid cumi n'icyenda igiye kumara imyaka igera kuri ibiri igeze mu rwanda biracyagoye abatari bake kwakira impinduka nshya zagiye zifatwa ku rwego rwo kwirinda iki cyorezo no birumvikana birumvikana covid hari hari hari imico yagize hari ni nk'aho yaburutse yadeburutse amabariyeri yari ahari cyane cyane umuco urabizi umuco nyarwanda uko umugeni atangwa ubundi buryo n'uburyo igihugu umuco w'igihugu habamo no kugira iminsi mikuru abantu bakishimirana ibyo byamaze kuvaho abantu bari bamenyereye ubukwe bw'abantu magana atanu bibaho butaba naho bubonekeye batangira kuri mirongo itatu mirongo itanu ibyo n'ibindi ahajyaga mu nsengero zirahagarara ni ubwa mbere mu mateka y'u rwanda twagize pasika itagira misa muri bibiri na makumyabiri pasika itagira misa kandi abana byabaga ari igihe cyo kubagurira imyenda bakajya mu misa bagasa neza bagataha bagasangira uyu ni bwana karegeya jean batiste umunyamakuru akaba n'umusesenguzi abakurikiranira hafi ingamba zagiye zifatwa mu guhangana n'iki cyorezo cya covid cumi n'icyenda bagaragaza ko zagize ingaruka ku mibereho ya muntu no ku buzima bwe bwo mu mutwe dr rutembesa eugene impuguke mu by'ubuzima bwo mu mutwe akaba n'umwarimu muri kaminuza y'u rwanda yabiganirije radiyo ijwi ry'amerika dukunda kugaruka ku buzima bwo mu mutwe bwiza bavuga ko ugomba kuba utekanye ntabwo utekana rero muri ibyo byose ibyemezo uyu munsi biraje ejo birahindutse ejo ubundi ihungabana nanone mu kimenyetso gikomeye ni ukutaruhuka umutwe ingaruka za mbere umubano ucitse mu bantu ukaba wenyine urumva rero umuntu utekereza ibintu bibi gusa umutwe nyine ni izo ndwara ziziyongera byo umuhangayiko udashira ihungabana ridashira umuntu yabihuza n'aba bantu twumva ngo umuntu yagerageje kwiyahura wenda baramutangiriye cyangwa se yaniyahuye nibyo byose biba byabihiye ubuzima bwe ni ibyo byose icyanga cy'ubuzima ni uko kwishima ni uko kubaho ni ukubana n'abandi kandi biragoye umuntu wiyahura akenshi akunda kubyerekana ubundi arabyerekana akabivuga cyangwa mu migenzereze ye ukabona yahindutse ubu ibyo byose azajya abikora abantu ntibanabibone gusa bumve byarangiye nubwo iki cyorezo cyasubije inyuma ubukungu bwa benshi leta yagerageje gufasha abari bababaye kurusha abandi bwana habyarimana sitarato impuguke mu by'ubukungu agaragaza ko nubwo leta yashyize imbaraga mu gufasha abababaye iki cyorezo gikomeje byagora leta gukomeza kwita ku bakene bayo leta y'u rwanda yakoze ikintu kidasanzwe ngira ngo yashyize ingufu cyane muri za gahunda zita ku muntu w'umuturage cyane cyane umuturage ukennye kugira ngo atazahazwa n'ubu bukungu hashyizweho gahunda yo kuzahura ubukungu hashyirwamo amafaranga menshi amafaranga ndetse agakoreshwa aranashira barimo barashakisha n'andi hashyirwaho gahunda yo gushyira ingufu mu gukora ibikorwa remezo kugira ngo n'abantu badafite imirimo bayibone hashyirwaho gahunda yo gushyigikira abikorera ku giti cyabo baciriritse abato n'abaciriritse kugira ngo bagume ku murongo bere gufunga imiryango n'abatanga imirimo bakomeze kuyitanga mu by'ukuri hakeneye gutekerezwa mu buryo budasanzwe leta rero ikintu igihe numva yanakora aho kwihutira kuvuga ngo abo abantu bari mu bibazo kubera ubukene kubera imibereho wenda itameze neza numva ikintu leta yakora ni ugukora ku buryo ubukangurambaga bukorwa neza abantu bose bakumva ko bagomba kwirinda noneho icyo cyorezo kiba kije ari gishya tukagihashya hakiri kare tukongera tugasubira mu buzima busanzwe u rwanda rufite intego yo gukingira covid cumi n'icyenda nibura mirongo itandatu ku ijana by'abaturage barwo bangana na miliyoni zirindwi n'igice bitarenze ukwezi kwa gatandatu umwaka utaha wa bihumbi bibiri na makumyabiri na kabiri asumuta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali
urakoze asumuta nshuti mwese namwe bakunze biradiyo ijwi ry'amerika aha niho turangirije amakuru twari tubafitiye muri kano kanya dushimiye abagize uruhara bose ngo ategurwe yongere ashikirizwe turabashimiye kandi turabifurije mwese umwaka mushasha muhire mugire amahoro n'umugoroba mwiza mwese